radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste shimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu birigi ubugenzacyaha bwataye muri yombi umunyarwanda stanislas mbonampeka wigeze kuba minisitiri mu rwanda umunyamategeko w'imyaka mirongo inani n'itatu yafashwe kuwa kabiri w'iki cyumweru mu gitondo akekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda muri mirongo icyenda na kane mu rwanda kandi umunyamakuru Dieudonne Niyonsenga uzwi nka cyuma Hassan azaguma muri gereza kugeza arangije igihano cy'imyaka irindwi byongeye kwemezwa n'urukiko rw'ubujurire mu Burundi bamwe mu bakenyezi bize bakora mu nzego za leta baravuga ko bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi kumwe na Diane nini nahazwe igisata ca onu kijeje agateka kazina muntu gisaba ubwongereza guheba umugambi wo kurungika bamwe mu bimukira bari ku butaka bwabwo mu gihugu c'u rwanda mu bikorwa vyo kugenzura ubwongereza vyabereye i geneve mu suisse ahari icicaro gikuru c'ako kanama ka onu kajeje agateka kazina muntu abagize ako kanama bavuze ko bababajwe n'amasezerano ubwongereza bwagiranye n'u rwanda bukemeza ko u rwanda ari igihugu abimukira bashobora kubamwo batekaniwe gutyo ku bw'ako kanama ubwongereza bukaba bwarirengagije ko senare nkuru yabwo yatomoye ko amasezerano y'ubwongereza n'u rwanda anyuranye n'amategeko mpuzamakungu abagize ako kanama basabye bashimitse leta y'ubwongereza gutesha agaciro integuro y'itegeko iganisha kuri ayo masezerano iyo nteguro yaramuka yemeje naho nk'itegeko leta ikarisesa niko babandanya babisaba igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi kuza kwa kane n'inama nshingamateka mateka y'ubwongereza bitegekanije ko izorimbura integuro y'itegeko ririmo ahanini ingingo zemeza ko u rwanda ari igihugu gitekanye kubimukira umurwi utegura amatora muri afurika y'epfo wavanye jacob zuma yahoze ari perezida w'ico gihugu ku rutonde rw'abemerewe kuzokwiyamamariza amatora yo mu kwezi kwa gatanu masoto moepia atwara uyo murwi yabwiye abamenyesha amakuru ko umugambwe wari wamutanze nk'umukandida wabimenyeshejwe moepia yirinze naho biri uko gutangaza icatumye zuma atemererwa kuba umukandida jacob zuma n'umugambwe wari wamutanze nka kandida wabo bafise kugera kw'igenekerezo rya kane z'uku kwezi kugira ngo bitwarire ino ngingo baja bamaze gutangaza ko bategekanya kuyitwarira zuma yokwitojeje ubundi ku ruhande rw'umugambwe umukonto wesinzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi gushigikira uwo mugambwe vyatangaje abatari bake kuko zuma yahoze afatwa nka bimwe mu bicocoro vy'umugambwe anc umaze imyaka irenga mirongo itatu ku butegetsi bwa afurika y'epfo amatohoza afatiye ku vyiyumviro bitandukanye vya bamwe n'abandi yerekana ko kuba jacob zuma ashigikiye umugambwe umukonto wesinzwe yatesheje amajwi anc ababikurikiranirana hagufi bakemeza ko ku nshuro ya mbere mu mateka yawo umugambwe anc ushobora kutazotwara ibibanza vyinshi mu nama nshingamateka nk'uko vyahoze haraheze imyaka mirongo itatu igenekerezo rya mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwa gatanu niho abanyagihugu ba afurika y'epfo bazotora abashingamateka bashasha abazotorwa bazoheza nabo bace batora perezida mushasha wa afurika y'epfo urutonde ntabanduka rw'abemerewe kuzohiganira kuyobora afurika y'epfo ruzotangazwa mu minsi cumi n'itanu kugera ino saha imigambwe irenga mirongo ibiri iramaze gutanga abazoyiserukira muri ayo matora yimirije muri ico gihugu ca afurika y'epfo tukivuga rero ku vy'amatora perezida wa senegal makisal nawe yakiriye uwo batavuga rumwe basiru diomaye faye mu ngoro yiwe iri i dakar muri senegal basiru diomaye faye agenda buke buke yegereza kuramutswa ingoro ya perezida wa senegal yakiririwemwo kuko intsinzi yiwe nka perezida mushasha w'ico gihugu ishobora kwemezwa ijana ku ijana umwanya n'uyundi ukuba perezida makisal yakiriye basiru diomaye faye mu ngoro yiwe vyafashwe nk'ikimenyetso cerekanywa ry'ubutegetsi rigiye kuba mu mutekano ntangere muri senegal ibi ntibimenyerewe mu karere senegal iherereyemwo gasanzwe kabangamiwe n'amakudeta y'urutavanako mu bihugu bibanyi vya senegal no mu icungararo yaho basiru diomaye faye w'imyaka mirongo ine n'ine yabonanye na makisal ari kumwe na Usman Sonko afatwa nk'umuhetsi wiwe mu vya politike amatora ya Senegal yabaye Diomaye Faye na Usman Sonko bamaze iminsi icumi bavuye mu gasho muravyibuka uko ari babiri bari bamaze imyaka igera kuri itatu barwanya ubutegetsi bwa President Macky Sall amashusho yashizwe ku rubuga rw'ibiro vya President wa Senegal yerekana Macky Sall ariko asozera ikiringo ciwe ashize amaboko ku bitugu vya Basiru Diomaye Faye batahora bavuga rumwe kandi akaba nawe agiye kumusubirira bo mu kwari batatu Diomaye Faye Macky Sall na Sonko bariko baramwenyura cane ibiro vya President wa Senegal bikaba vyavuze ko umubonano w'abo bagabo batatu bari bamaze igihe badacana uwaka ari umubonano wari ugamije kuvugana ku madosiye aremereye y'igihugu no gutegura ahanini urubanza rwo guhererekanya ubutegetsi ibiro vya Senegal aha biti ni intango y'ihererekanya ry'ubutegetsi igiye kwandikwa mu mateka Basiru Diomaye Faye agiye kuba umunyepolitike wa mbere atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Senegal atsinze amatora vyoroshe hatarinze kuba itunganywa y'inshuro ya kabiri kubera ukutumvikana hagati y'impande zitavuga rumwe mu vya politike aho ni kuva Senegal yikukira mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu
urakoze diane nini nahazwe mu ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika wumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu turere tumwe muratwumvira ku mirongo mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu kuri fm cyane cyane mu burengerazuba bw'u rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kama no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu niveho wa radiyo yacu wanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ngingo nkuru mu bubirigi ubugenzacyaha bwataye muri yombi umunyarwanda stanislas mbonampeka wigeze kuba minisitiri mu rwanda uwo munyamategeko w'imyaka mirongo inani n'itatu yafashwe ku wa kabiri w'iki cyumweru mu gitondo akekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda muri mirongo icyenda na kane mu bubirigi iyo umuntu afashwe abanza kubazwa mu gihe cy'iminsi itatu nyuma hafatwa icyemezo cyo kumurekura akaburana ari hanze cyangwa se bakamu gumana akaburana afunze Stanislas Murambeka niwe munyamategeko waburaniye abitwaga ibyitso by'inkotanyi muri mirongo cyenda igihe inkotanyi zateraga n'umwe mu bashinze ishyaka PL riri ku butegetsi riri mu mpuzamashyaka iri ku butegetsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ibiri Stanislas Murambeka wari minisitiri w'ubutabera yeguye ku mirimo ye leta yari iyobowe na Sylvestre Nsanzimana yanje gufata Leon mugesera kubera amagambo ahamagarira bamwe kwanga abandi yari yavugiye ku kabaya mbona mpeka amaze imyaka irenga makumyabiri mu biryi kandi afite ubwene gihugu mu Rwanda umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yategetse ko igihano cy'umunyamakuru Dieudonne Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hassan cy'igifungo cy'imyaka irindwi muri gereza yahanishijwe kiguma uko kiri umunyamakuru Cyuma Hassan yari yatanje ikirego mu rukiko rw'ubujurire asaba gusubirishamo urubanza rwe mu ngingo nshya urukiko rwavuze ko ikirego cye nta shingiro gifite ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru Eric bagira ubusa Eric bagira ubusa wiriweho wiriwe neza danutse nshimimana none urukiko rwashingiye ku zihe ngingo ruvuga ko ikirego cya cyuma hasa nta shingiro gifite danutse nshimimana nakubwira ko uretse icyemezo kigaragara umucamanza n'icyemezo yasomye nta muntu uhari ariko abanyamategeko gikuyeho biragaragaza ko bavuze ko nta shingiro gifite ari nayo mpamvu bagitegereje incarubanza bakagira icyo bakivugaho none se uretse gutegereza icyo abamwunganira bazavuga cyuma hasani ashobora kujuririra kino cyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ubujurire venuse nshimimana nakubwira ko kuva mu rukiko rw'ubujurire n'ubusanzwe nibwo rwari rwaciye urubanza kuri iyi nshuro rero mu rwego rw'amategeko navuganye na metere gatera gashabana umwe mu bamwunganira ndetse na jean bosco ntirenganya sefu bambwira ko kuri uru rwego nta bundi buryo bushoboka bwo kuba bajuririra iki cyemezo uretse kuba nanone bateganya ko nyuma yo kubona incarubanza baziyambaza inkiko mpuzamahanga zirimo n'urukiko rw'afurika y'iburasirazuba kugira ngo babashe kubona ubutabera buboneye eric bagira ubusa watwibutsa muri make ibikubiye mu kirego cya cyuma hasani n'icyatumye ahanishwa kiriya gihano cy'imyaka irindwi muri gereza muri rusange inkiko z'u rwanda zimukurikiranyeho ibyaha bitatu nk'icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano ndetse no kwiyitirira urwego rw'umwuga w'itangazamakuru hakaba ndetse no gutambamira ibyemezo bya leta byategetswe n'inzego za leta rero inkiko zari zamuhanishije guhafungwa imyaka irindwi muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni eshanu z'amafaranga ariko cyuma akavuga ko byinshi mu byo aregwa nta na kimwe yakoze ahubwo bishingiye ku nyungu za politiki cyuma ni umwe mu banyamakuru bagiye bumvikana batarya umunwa mu kunenga zimwe muri gahunda za leta akavuga ko rero ibyo byose ari akarengane byaturutse ku murimo w'umwuga w'itangazamakuru nkibutsa ko yahoze ari umuyobozi wa ishema tivi umuyoboro wa yutubu Eric bagira umusumyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana kandi ugira akazi keza
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi ibarura ry'abanyamahanga baba muri icyo gihugu ryarangiye kuri uyu wa kane inkuru irambuye pierre claver niyo nkuru rusansuma rw'abanyamahanga bose baba mu burundi rwatanguye ku munsi wa kabiri w'indwi rufite intumbero yo kumenya abanyamahanga bose baba mu burundi impunzi abimukira abatagira ibyangombwa n'abandi nk'uko byasiguwe n'ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu bwatunganije iryo sekeza pierre nkurikiye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yemeje ko bifuza ko atamunyamahanga yosigara atiyandikishije aho aba mu gisagara ca bujumbura muri zone ya kamenge ngagara nyakabiga musaga na kanyosha niho haba abanyamahanga benshi ikibonekeje muri iyi minsi itatu ni imisunikano kubera abandika ari bake abanyamahanga nabo bakaba benshi bashaka kwiyandikisha nk'uko umukenyaza bo mu kamenge abisigura aha jewe nazindutse dushitse ngaha twiyandikishije dusanze turi wa mirongo indwi na gatanu no tuza gushikirwa ariko nacyo kandi ikindi tubona ngaha abantu ni benshi cyane kandi ko ari benshi abantu bandika ni bake turafite ibindi bikorwa dukora tuve ngaha hakiri kare bamwe turafunze tugenda guteka nabo barwaye iminsi itatu ariko ntibishoboka bamwe ndetse nk'uyu mugabo wo muri zone ya nyakabiga barafise amakenga kuko batasiguriwe imvo n'imvano y'ubwo rusansuma twe batubwiye ko ari resansuma y'abanyamahanga gusa nicyo gituma ndaza twitabye ako kanya ndavuga bidutera kubera dufite amafomu tuba n'umuryango perezanse ingene turi mu muryango namba muri senke perisoni mutegereza kwitaba mwese senke perisoni bakababona bakaca babarejisita umwe mu ndongozi z'abakongomani mu gisagara ca bujumbura aratera kamo bene wabo n'uwoba ataronse akanya muri iyi minsi itatu kunyarukira ku biro vya zone kwiyandikisha nk'userukira impunzi z'abakongomani ndasaba ko nabo batinye ko boza kuko ni ku neza yacu ikindi naco ntawuzi neza ico rugamije nico gituma amakenga atubura ariko urabona ko abenshi bitavye akamo ico bikoze umwanya wabaye muto batwongera ikiringo kuko murabona ko no ku munsi wa nyuma turi benshi ntawuzi ko twese bikunda ko twandikwa ku munsi wa nyuma wo kwiyandikisha izo ndongozi z'abanyamahanga zisaba ko kongerezwa ikiringo kuko abanyamahanga ari benshi kandi abari bajejwe kwandika ari bake bifuza ko hotangwa umwanya ukwiye kugira ngo ntihagire uzosigara kubera ukutamenya canke ugufatirwa ubushikiranganje bw'intora hagati mu gihugu bwaseguye ko kugira ngo bwongereze ikiringo buzobanza kuraba ko hari abataronse akaryo ko kuyandikisha buvuga ko rusansuma nk'izo ari ku mvo z'umutekano w'igihugu naho atabitigira biramenyekana vy'abiyandikishije amakuru duhabwa na bamwe mu bajeje kwandika batubwiye ko abenshi ku bice biranga mirongo umunani ku ijana ari abakongomani hakiyongera ko abatanzaniya abava mu bihugu vyo mu burengero bwa afurika nka mali na senegal hamwe rero n'abava mu bihugu by'abarabu bagwiriye cyane cyane muri quartier yitwa asiatique hagati mu gisagara ca bujumbura uwaduhaye amakuru yatubwiye ko abanyarwanda biyandikishije ari bake cyane ndetse ko ahenshi atawibonekeje uwo yaduhaye amakuru yikeka ko urwo rusansuma rushobora kuba rutumbereye abanyamahanga baba mu burundi babangamiwe kurusha abandi abo nabo n'abanyarwanda ubushikiranganji bw'intora hagati mu gihugu bwaheruka kugira rusansuma rw'abanyarwanda mu mpisho nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'intora hagati mu gihugu martin teretse ari mu kayanza mu ntango z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka aho yatangaza ko imbibe z'uburundi n'u rwanda zugawe yemeje ko abo uburundi butabashaka aribo nabo dukeneye n'abari bari ngaho bagafata twabirukanye nabo nyine abamatari nabasabye raporo y'abanyamahanga baba mu burundi barazi ibyo ari bayimpaye babikoreye ko byose kandi bigenda neza cyane umutekano ni mu byo rwego rwa komiseri kominari cyangwa provensiyari cyangwa ubundi wese umutekano ni uwacu wese turi abacu wese muri urwo rwego rwa koroneri ngaho ubonye batwara akarere reka ni twese yamara ku rundi ruhande leta y'u rwanda yahavuye ihumuriza abarundi baba mu rwanda mu ijwi gicega yaca umuvugizi wa leta ale mukurarinda u rwanda rwasabye uburundi gufata neza abanyarwanda babayo kurinda umutekano w'abanyarwanda nubwo batabashaka babivuze ko batabashaka ubwo igikurikiyeho ni iki ni ukubafasha kugeza igihe bagereye iwabo hano mu rwanda ntawe uhungabanye ku rundi ruhande ubwo umunyarwanda uri hano abyumve niba mu gihugu runaka bavuga bati ntibagushaka nta mpamvu yo kuvuga ngo urajyayo ariko ku barundi bari hano baryame basinzire bakore akazi kabo kuko nta murundi ugomba kugira ikibazo hano mu rwanda kubera icyemezo guverinoma yabo yafashe ibiharuro bitangwa n'ishami ryitaba impunzi ku isi hse hamwe n'igisata c'abinjira n'abasohoka mu burundi cerekana ko abanyamahanga baba muri ico gihugu barenga gato ibihumbi ijana na cumi bagizwe ahanini n'impunzi z'abakongomani nka zose ziba mu makambi y'impunzi hamwe n'abandi banyamahanga bakeya baba mu bisagara nka bujumbura rusansuma nk'iyo yaheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri bibiri na cumi na gatandatu Pierre Clavin nkuru ku bwijwi rya Amerika muri Republika Demokarasi ya Kongo abantu batatu biciwe kuri uyu wa kabiri mu mirwano hagati y'abasirikare b'ingabo z'igihugu FARDC n'abarwanyi umutwe wa Wazalendo inyangezi muri teritwari ya Walungu mu ntara ya Kivu y'Epfo n'inkuru ya Vedaste Ngabo amakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu baturage batuye inyangezi ho mu majyepfo y'umujyi wa Bukavu yumvikanishije yuko izi mvururu zatangiye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ubwo umusore w'umuzarendo yamburaga umusirikare wa FARDC imbunda mu isoko rya Munya nyuma uwo musore yagiye ayirasisha amasasu yerekeza kuri Modima barakoroganye bareta bamufata bamwaka imbunda yari umwe barangije imbunda barayitwara bamaze kuyitwara abasirikari baza baje kurikira imbunda yabo abazarendo barabitanga bararasa abasirikare nabo batangira kubarasa bahita birukanka baragenda muri ako kavuyo amasasu afata abantu abo tumaze kumenya bamaze gupfa ni abantu batatu aho hahise hapfa abantu babiri mu isoko indani undi mwana bamujyana ku bitaro ageze muri opitari generali uwo mwana aba ari hasiga ubuzima umuyobozi wa gurupe makahongo cishuga inyangezi avugana n'ijwi rya amerika ku manywa yo kuri uyu wa kane yemeje yuko ari abantu batatu bapfuye abandi babiri bakomekera mu bushambirane bwa wazalendo na fardc mu isoko ejo saa kumi mu isoko rikuru habayeho kutumvikana kw'abasirikare na wazalendo bituma bambura umusirikare wa FARDC imbunda ingaruka zabyo ni uko abantu batatu bapfuye barimo umwana w'imyaka cumi n'umwe hari n'abagore babiri bakomeretse bari mu bitaro bya kamina ushinzwe ubushinjacyaha mu gisirikare ku rwego rw'intara ari mu gukurikirana iki kibazo hagati aha ituze ryagarutse mu gihe dutegereje ko abayobozi b'intara baza aha ubu bushamirane buvutse hagati ya FARDC na wazalendo bubaye mu gihe hari hashize iminsi itari mikeya hariho kutumvikana hagati y'impande zombi ku bijanye n'ukwiriye gukora irondo muri nyangezi ikindi kitumvikanwaho ni uko hari abambara imyenda ya gisirikare itandukanye kuko bamwe bafite imishaha iheruka gutangwa abandi nabo bakambara ishaje yaciwe nowe cyambala ni umuyobozi wa sosiyete sivile muri nyangezi asaba leta gukemura iki kibazo kiri hagati ya FARDC na wazalendo ku ruhande rw'abasirikare bacu ntibafata inshingano zabo batuvanira abo basirikare aha kuko kuva bahagera niho hatangiye kuba ibibazo abayobozi nibarebe uburyo bahugura wazalendo kuko inshingano zabo si ukugwanira mu baturage igihugu gifite ibibazo byinshi ndizera ko mu ntara ya kivu ya ruguru bakenewe ahari intambara turasaba abakoze ibyo ko bahana kubera izi mvururu zaraye zibaye hagati ya wazalendo na fardc byadindije imwe mu mirimo muri santere ya nyangezi umutekano wagarutse usibye ko nta akitivite n'imwe n'imwe ihayikorwa usibye uwo muhanda gusa ufunguye ariko ikintu kijyanye n'amasoko ikintu kijyanye n'amaduka nta kintu na kimwe kirakorwa rero kugeza aya masaha uko niko bihagaze twagerageje kuvugisha fardc ndetse na wazalendo ntibyadukundira ese ni iki abasesenguzi bavuga kuri ubu bushamirane bw'icyarabu hagati ya fardc na wazalendo prosper baseka ni umushakashatsi akaba n'inzobere ku bibazo by'amakimbirane muri aka karere kutumvikana hagati y'igisirikare cya kongo n'abazalendo aribo bahoze ari ba mayimayi ntekereza ko bishingiye ku bintu bibiri icya mbere ni uko bahujwe mu buryo butateguwe icya kabiri ni imibereho yabo bamwe batunzwe na leta abandi batunzwe n'uko bagenda bafata iby'abaturage kandi ngira ngo abantu kubahuza uyu munsi nta kadire ihari nta nta oruganizasiyo ihari ibi ngibi bizakomeza bibeho amakuru twahawe n'inzego z'ubuyobozi mu ntara ya kivu y'epfo ni uko intumwa za fardc zivuye mu mujyi wa bukavu zaje kureba uburyo zarangiza iki kibazo cyaraye kivutse inyangezi hagati ya wazalendo n'ingabo z'igihugu vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
abagore mu majwi yabo ku ijwi rya amerika
gatanu mu kiganiro iwanyu mu ntara saa saba n'iminota makumyabiri tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku ijwi rya amerika
mu muryango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
kwiteganyiriza ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu rwanda no mu burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ku ijwi ry'amerika mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse ingingo nkuru zari ziyagize mu Bubirigi ubugenzacyaha bwataye muri yombi umunyarwanda Stanislas Mbonampeka wigeze kuba minisitiri mu Rwanda umunyamategeko w'imyaka mirongo inani n'itatu yafashwe kuwa kabiri w'iki cyumweru mu gitondo akekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi Stanislas Mbonampeka niwe munyamategeko waburaniye abitwaga ibyitso by'inkotanyi muri mirongo cyenda n'umwe mu bashinze ishyaka PER riri mu mpuzamashyaka iri ku butegetsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ibiri Stanislas Mbonampeka wari minisitiri w'ubutabera yeguye ku mirimo ye leta iyobowe na Sylvestre Nsanzimana yanze gufata Leon Mugesera kubera amagambo ahamagarira bamwe kwanga abandi yari yavugiye ku kabaya Mbonampeka yari amaze imyaka irenga makumyabiri ari mu biryi kandi afite ubwene gihugu bw'icyo gihugu mu Rwanda umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yategetse ko igihano cy'umunyamakuru Dieudonne Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hassan cy'imyaka irindwi muri gereza yahanishijwe kiguma uko kiri umunyamakuru Cyuma Hassan yari yatanze ikirego mu rukiko rw'ubujurire asaba gusubirishamo urubanza rwe mu ngingo nshya urukiko rwavuze ko ikirego cye nta shingiro gifite naho mu Burundi bamwe mu bagore bize bakora mu nzego za leta baravuga ko bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteza amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi uwakuroye ingendo akurasa ingerekero umunsi mwiza mwari kumwe na venusite nshimyimana
igikanu cy'imbaga umusore w'igituza gihanitse ibyuma rutegesha rwa kamanzi ndi nk'uw'amashyengo kahore
mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wuse ikivi kimena mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwaro uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikibi kibera
kibondo ngiyi impano iruta izindi igihugu cyacu imana yaduhaye tutabiyisabye tutanabihisemo twavutse dusanga turi abanyarwanda dusigasire uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze idukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanjye saro ryanjye ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami uruta abandi yaduterekeye ku ruhimbi
ese n'abatuma narageze iyi mpano irenze kuririmba kuwa turukesha niwe muhanzi umuhanzi mukuru n'imana mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwaro uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikibi kibera
mwana wanjye aho uzajya uba uri hose ujye wibuka ko nawe uhamagariwe kuba intwari ubutwari twese buratureba ntibikiri iby'abayobozi b'igihugu bonyine cyangwa ingabo zikirinda nawe muganga b'intwaro uvura abantu mwarimu nawe urera uzirikana cyane ko ari wowe mushumba w'intwari z'urwejo
niba uri umuhanzi w'indirimbo izakubera inzira y'ubutwari niba uri umukinnyi w'umupira izakubera inzira y'ubutwari wowe mworozi nawe muhinzi izakubera inzira y'ubutwari wowe usudira nawe mukanishi izakubera inzira y'ubutwari padiri furere n'umubikira izakubera inzira y'ubutwari pasitoro porofete na shehe